hello hello my people Oh, may una come o as we don dey hear allegedly for on top internet wetin ile-ife people wan do olori mariam so concerning all the gbasgbos wotowoto she dey bring for table for inside the palace of ile-ife kingdom allegedly hello my country people and welcome back again to my youtube channel if you are new to this channel please subscribe and if you are returning subscriber thank you and god bless you how are you all doing today hope say una dey okay my country people will still dey the palace mata o oh, on top dis gist na we don dey hear say ileife pipo dey dey already storm uh, palace of ileife kingdom concerning all the gbasgbos wey dey go on inside the palace of Ileife kingdom recently. So my country people, oh, <laughs> allegedly they don already suggest one big thing where they go do to Olori Mariam like this so concerning everything which they do for inside the palace of Ileife kingdom oh yes so nobody they happy again they are not happy with the way way Olori Mariam they cause waiting person no just understand and because of that they've decided to uh, to take it upon themselves to do the needful before olori mariam um, before she put them into trouble wey dem fact wey dem wey dem dem go no fit come out from it okay so my country people o oh, <laughs> we heard that they are going to ostracize olori uh, mariam o oh, that she's going to be staying on her own Yes, so allegedly, uh, Ileife people suggested that Olori Mariam should be excluded in any of their social activities. Yes, so uh, that she should be for now ostracized by the community, by everybody, so that they are going to investigate the matter well, well. But if they find out, say she dey uh, innocent, that uh, she's going to uh, uh, as in be associating with everybody again but if not hmm, na na bani shabi wetin na im dem go do am for inside the palace of ilefe kingdom my people so na that stage na im dey so they want to be sure they want to investigate the matter because they wanted her to be there so that the the friend of hers will be saying those things and olori mariam will be listening to it but no she refused when she come there she started fighting so and this made uh, kabiyesi to uh, uh, order the palace uh, uh, security to. Um, hold her to take her to the you know to her quarters so that uh, she's not going to come out there again and you know few elders wey dey already dey there dey summoned other ones and we are like no they are not going to take this one for granted and they are not going to do as if they didn't notice anything that they are going to act and they are going to act very fast okay but for now they wanted her to stay out of every social activities they don't want her to be included in anything let them just kukuma investigate the matter well well i even hear say dem go jo dem go go meet the uh, the juju man wey the woman talk about okay so e never tey na e never tey they, are they are just one year in the palace of ilefe kingdom so this thing ne now e never tey had it been that uh, had it been now that uh, the thing don already tey you be like oh we are not they are not going to see the juju man again or something like that no but this one he never take so it's still there, new it's just one year or one year plus so they are going to that uh, man's house to go and ask so many so many questions concerning what the woman revealed so the woman wey come out come reveal so many things sef she too she no kukuma dey safe o because after investigation and they found out that she was lying She will be giving her own punishment okay but if not olori mariam will serve the punishment nobody knows wetin dem go give her as her punishment o oh, hmm. this one wey dey still dey give her hot tea with ostra uh, with ostracizing her nobody knows the main koko wey dem go do her if they find out say everything wey this woman reveal na the truth and nothing but the truth my country people hey as e take be right now the palace so the palace in fact the palace divide into ten as i dey tell you now everybody was just folding their hands and be looking one direction because people are so uh, uh, um, people are so confused about what is happening in the palace of Ilefe Kingdom and how it's still as in how uh, new this thing is still unfolding you know because if you are waiting for it to to be coming down hmm, a lot is coming out more when you think that everything is being settled that everything is now properly settled that um, there will be peace at last huh, hmm, that time na that time you go hear continuous gbasgbos for inside the palace of ileife kingdom my people hmm. so as e take be e dey somehow yes i go talk am say e dey somehow let me not say, let me just say, see it as e dey somehow but let them investigate finish o oh. let them investigate finish because hmm, olori mariam o oh. olori mariam is it to answer olori is it because of answering olori but anyway let's just uh, be watching out to know if it will turn out to be the truth if it is uh, the truth and nothing but the truth mm-hmm. they will now know the next step to take but if it's not the truth huh? e go e, as in the woman wey carry the the this thing come e go e go e go <laughs> yeah, e go choke for her neck yes because you know na yes so despite that the oloris in the palace <laughs> here we've been hearing alleged information that they did this they did that they did this they did that but people can as well try to frame them up because allegedly some people wey dey palace uh, don dey talk say olori mariam dey mean o oh, but not to that extent of. Uh, maybe using KBAC inside bottle or something like that. But anyway, let's not believe anything right now till after the investigation. I believe after the investigation, they are going to bring out the results to everybody. Everybody go kukuma hear them again. Uh, if uh, is the person <laughs> behind the mask, everybody go know if not everybody go still know yes so so my country people when i saw this alleged information on top internet a lot of people because say all the gospels wey we dey hear on top internet like this so a lot of people believe that olori mariam can go that extent a lot of people still believe that she can't go that extent that yes she's uh, a mean lady but not to the extent of going that far to be in the palace of Ilefe kingdom that she's not that type so my country people a lot of opinion everybody is entitled to his or her opinion sure you know that so i brought it to you for me to know your own alleged uh, um, for you to, for me to know your own opinion about this alleged information okay so because uh, ile people are pressuring more they want to know if there is anything wey Olori Mariam don already do to Olori Naomi and son. Mm-hmm so they are still asking the lady so many questions but let's assume that hmm, anyway let her just say the truth and nothing but the truth o let her since she don already dey open mouth dey talk let everything wey she dey say be truth and nothing but the truth let her no start uh, start with truth and let her turn to uh, a lie i don't know but let her just maintain the lane of truth if she's saying the truth and if she's not saying the truth let her stop immediately okay. So that's it. Let her just stop immediately because it's not going to be funny at all, at all, my country people. It's not going to be funny. So I saw this alleged information. I was like, let me bring it to you. Let us put mouth into it. Let us shook mouth into it. Uh, what are your thoughts about it? Uh, let me know uh, your thoughts about it under the comment section. Yes, drop it under the comment section, okay? do you think that that woman is saying the truth or do you think that that woman <laughs> that because say olori mariam gave her levels that she'd already come up with flamed lies what do you think just drop it under the comment section bye bye thank you and god bless you